murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi ya short wave muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho mu Burundi ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD rimaze gushyiraho umunyamabanga mukuru mushya uca mu makanda y'inzovu ugakira urume iki kibanza cyahoramwo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye ubu ni ukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje ntitubitinya rero tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumyabanga uwo ni reveriyende kuriyo watowe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru muri uganda aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi robert kiagulanyi arasaba abaturage kumufasha kwanga ibyavuye mu matora ariko abasesengura ibya politiki baravuga ko inzira zose zidadiye mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo kibabasha guterera saruti bobi wayini uwo ni bernard sabiti impuguke mu bya politiki akaba n'inararibonye muri politiki ya uganda turamwumva muri aya makuru tugumane ni mu kanya duhereye mu burundi nari maze kubibabwira mu kanya ishyaka cndd-fdd riri ku butegetsi mu burundi kuva kuri iki cyumweru rifite umunyamabanga mukuru mushya reveriyende kuriyo yatowe muri mitingi rukokoma y'iryo shyaka abereye mu murwa mukuru wa politike gitega uwo mugabo watorewe kuyobora iryo shyaka si mushya mu nzego zaryo no mu nzego z'igihugu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge willy kaneza yabikurikiranye
ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryagenye Havien Ndikuriyo kuba umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambi uri ku butegetsi uwo mugabo yavukiye mu ntara y'amakamba muri komine Kayogoro mu manuko bw'u Burundi mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi ari mu baroye mu kiroberi cy'abahutu ca FDD mu myaka ya mirongo icenda imbere y'uko uwo muhari uhinduka CNDD-FDD ico gihe yari avuye muri kaminuza y'u Burundi yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'ibihumbi bibiri na kane n'ibihumbi bibiri n'indwi hagati y'ibihumbi bibiri n'indwi n'ibihumbi bibiri na cumi naho yari umushingamateka imbere y'ukuja mu nama nkenguzamateka kugera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo cy'imyaka itanu ishize bwandi kuri iyo wahejeje gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje uca mu makanda y'inzovu ugakira urume iki kibanza cyahoramwo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye ubu ni ukuramiriza tuzobandaniriza aho yaragejeje ntitubitinya rero tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumyabanga tuzobabera umwungere mwiza amenya intama ziwe imwe imwe mu izina ryayo mugana tubasaba yuko muba intama nziza zitona ntimuzoze munakebaguzwa ngo murabe ibyo mutandikiwe tuzobama hafi mu mitumba y'uburundi yose mu mazone n'amakomine ntawe uzobura ahashyikiriza icyumviro ciwe muzotubere abahanuzi beza batwubaka batadusambura muzotubere abagenzi bimvuga kuri atari abadendekanya bashyira imbere ineza yabo dushyira imbere ineza y'igihugu kandi dushyize imbere ineza y'igihugu umwe wese azobona umugabane wiwe perezida evariste ndayishimiye yasimbuwe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa cndfdd nawe yashimye ko ibi bihe bishitse imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza n'u rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo afite icyizere c'impinduka turiko turaraba imigenderanire iko iragenda neza mu gihugu ariko igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege kuko kuko tugeze ku ntambwe nini ubu turamaze kubona yuko icyo dupfa cyamaze kumenyekana bakizi tukizi kandi bagikuye mu nzira bajya a murazi ko ari abavandimwe u rwanda dusangiye byinshi dusangiye ururimi dusangiye imico ntibibereye yuko rero twokuba turiko turabyara mugangira ngo kubera turabavyara tuba turiho turavyaruzanye baravuga batubonye abavukana batase ntujemwo hagati kuko bobo barabaza ko bapfa kandi bacakumvikana mwene wanyu niyo yoba araje kugukubita agafuni arahindukira akagukubita umuhini jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u rwanda ejo tuzoba dukundana amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu wasanga igenwa ryandi kuri iyo ata cyizere ritanga mu bijanye n'agateka kazina muntu karina tesakian umushakashatsi ku burundi muri dhb yavuganye n'ijwi ry'amerika kibona ivyavuye mu ikoraniro ry'igitega le nouveau secrétaire général général du parti au pouvoir, Révérien Dicorio, et de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostiles envers les, les opposants au gouvernement. Donc umunyamabanga son mushasha élection w'umugambi uri ku semble butegetsi ari mu consolider ruhande la force rw'intagondwa z'uwo dominante de la mugambwe ligne igihe dure yari muri depuis sena les élections yaravuze de 2020.
amajambo Suite atihanganira à la abatavuga rumwe na nomination, leta il y a six itorwa ry'iwe mois, risa du n'irishimangira Premier ingufu ministre z'urwo Alain ruhande Guillaume rw'intagondwa et du ministre kuva de amatora l'Intérieur y'ibihumbi bibiri et de la na mirongo Sécurité ibiri publique, dufatiye ku Gervais igenwa haraheze amezi Gargocha, atandatu deux rya minisitiri wa personnalités mbere arenga iyo impliquées dans la bunyoni n'umushikiranganji répression ajejwe umutekano gervain violente depuis 2015.
delakobuca La nouvelle de bazwi cyane mu l'élection mari kuva mu de bibiri na cumi na Valerian gatanu Dikorio ne inkuru présage itorwa rya rien de bon reverien pour le dikuriyo respect des, nta des kintu na droits humains kimwe au Burundi.
cyiziganisha ko Mais mu attendons byerekeye voir agateka comment la k'amuntu mu situation burundi va ariko évoluer.
reka Le turabe iyo bija président perezida Ndayishimiye a ndayishimiye promis de respecter la yarasezeranye kubaha démocratie demokarasi et de no faire kubwira du uburundi Burundi un igihugu état de cy'amategeko droit. La ikibazo question ubu ni maintenant, ukumenya c'est niba azoshitsa sera-t-il ibyo capable de yasezeranye réaliser mu ses gihe abantu promesses nk'abo tant que des bari mu bibanza personnages de ce genre bihambaye détiennent les by'igihugu postes les plus influents du pays.
niko tesakian yibaza abavuga nka tesakian uramutse wasende dfdd kuva kuri uyu wa muhungu warabamenyereye bazobabwira ko ndikuriyo ari arikora ari umwicanyi muga ni bande ni bande bazivuga bazovuga ko imbonerakure ari mbi kubera iki kubera nizo nguvu z'igihugu umwasi iyo agomba gusambura arabaho ukomeye imbonerakure nizo nguvu zo guteza imbere igihugu nico gituma bama bariko bararondera hajya nyene kugira bazisambure tuzoterwe rero ubwoba n'amajambo aduca inguvu ahubwo nibavuga biduha inguvu zo gukora kuva ubu urwego rw'inararibonye za sende dfdd rwahora rurongowe na nyakwigendera perezida pierre nkurunziza ruramutswa mukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaroje buri kaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda aho ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc ku bufatanye n'umujyi wa kigali ejo batangije gahunda yo gupima covid cumi n'icyenda mu tugari twose tw'umujyi wa kigali inkuru tubaza mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda abapimwe ni abantu bose bafite hejuru y'imyaka mirongo irindwi abafite indwara zidakira nka diyabete umuvuduko w'amaraso indwara z'umwijima impyiko n'abafite virusi itera sida muri iyi gahunda kandi hazapimwa abahuye n'abanduye coronavirusi n'abafite ibimenyetso by'iki cyorezo ariko bakaba bataripimisha itangazo ryasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ijwi rya amerika rifitiye kopi rivuga ko igikorwa kizabera kuri buri kagari mu rwego rwo kureba uko icyorezo gihagaze muri ibyo byiciro ndetse bigafasha inzego z'ubuzima kurushaho gufata ingamba kuri uyu wa gatandatu mu gihe cya saa mbiri za mu gitondo ijwi rya amerika ryagiye mu kagari ka bibare mu murenge wa kimironko mu karere ka gasabo aho abaturage benshi biganjemo abakuze bari bitabiriye kwipimisha uyu mugabo wavugishije ijwi rya amerika afite imyaka irenga mirongo irindwi asobanura ko yitabiriye kuko byabereye aho atuye kandi bakaba bapimiye ubuntu twayitabiriye kuko byanyuze mu bayobozi b'umudugudu natwe abashinzwe amasibo tukwirakwiza mu baturage kugira ngo bamenye bagahura nabo wowe gucikanwa bishaka babyitabire cyane cyane noneho ko hatari amabona amafaranga ariko ubw'ubuntu wumva ageze imyaka bavuga mirongo irindwi kuzamura wumva afite ziriya ndwara ba- zidakira koronike aze nawe yipimishe uko niyumva ntayo mfite ariko ntawe wamenya duteye ubwoba kuko ni iki- ni icyorezo iyo urebye rero sitatitike zitangwa buri mu- buri gitondo buri gitondo ntawe utagira ubwoba tudufashije ngo du- du- dukore ku buntu ubundi umuntu yatanga mirongo itanu ariko leta ikavuga ati ababishaka tubakore ku buntu nyuma ntawacika ntawacikanwa n'iyo- n'ubwo buntu bwa leta yacu si abakuze gusa bitabiriye igikorwa cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda mu tugari kuko hagaragaye n'abakiri bato bari baje kwipimisha uyu musore avuga ko yaramaranye igihe kinini inkorora akikeka ko nawe ashobora kuba afite covid cumi n'icyenda nkureba ndabona nta na mirongo itatu ufite kuki we baje kwipimisha Eh, ni uko numva nanjye mfite ibicurane eh, maze nk'icyumweru mbifite mba nanjye nipimishe byaba byiza kandi ari no mu bya- n'amahirwe yo kuba byaje mu kagari kacu natanye nko kuwa mbere eh, mfite ibicurane nywa n'imiti nyine ibicurane bisanzwe wenda jya ndebe nimba ariyo Eh, usibye ibicurane hari ikindi kimenyetso waba warumvise mu byo bavuga kuri kovide oya Mm.
eh, nta bindi.
Ni ibicurane gusa.
Eh, ni ibicurane gusa ibi bikorwa byayoborwaga n'abaganga babiri umwe ugenda ufata umwirondoro w'ugiye gupimwa undi agahita apima umaze gutanga umwirondoro muganga parufe ndize yasobanura uko igikorwa kirimo gukorwa ni ukuvuga ngo uburyo dupimamo kugira ngo twihute ni ibyo twita test rapide igisubizo nyine cyihuse ni ukuvuga turagupima umuntu igisubizo kikaba gishobora kuboneka mu minota cumi n'itanu tuka- tukaza kugenda tubamenyesha ibisubizo byabo ibisubizo byabo hano nyine kuri sayiti uburyo turi bukoreshe ni uburyo duhita tubona ibisubizo uyu munsi tutarinze kujya muri mu zindi porosesingi zidasanzwe tuba turapima duhita tubona igisubizo uyu munsi iyo harimo abanduye dufite uko dukorana na- n'ubuyobozi na- n'izindi nzego z'ubuzima na rbc byum- birumvikana tukabakurikirana tukabashyira tukamenya niba tubakurikiranira mu rugo tuka- mbega tuka tukamenya uko tubadimitinga uko tubakira muri home based care ni nabyo turajya turaza kubimanaginga bitewe n'uko tubonye izo kesi muri rusange utugari tugize umujyi wa kigali ni ijana na mirongo itandatu na kamwe biteganijwe ko muri buri kagari hapimwa abantu ijana na makumyabiri na batanu ni ukuvuga ko abagera ku bihumbi makumyabiri aribo barebwa n'iki gikorwa rbc isobanura ko nta kiguzi kizasabwa ku bazipimisha kuri iyi nshuro kuri ubu imibare y'abasanganywa covid cumi n'icyenda ikomeje kwiyongera hirya no hino mu gihugu gusa umujyi wa kigali hakagaragara umwihariko kuko ariwo ufite abenshi bagenda bandura buri mugoroba ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo abenshi bakagaragara mu mujyi wa kigali asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iyi mukomeje gutega amatwi ni radiyo ijwi ry'amerika y'amakuru arabageraho avuye i washington dc reka noneho tujye mu buhinde mu gikorwa kidasanzwe kigamije gutsura umubano mwiza n'ibihugu by'amahanga icyo gihugu cyatanze inkingo za covid cumi n'icyenda zibarirwa muri za miliyoni mu bihugu bituranye nacyo muri aziya y'epfo izo nkingo zikorerwa mu buhinde zavumbuwe n'ikigo AstraZeneca cyo mu bwongereza abasesengura ibya politiki baravuga ko mu gutanga izi nkingo ubuhinde bugamije kugaragaza ingufu zabwo no gutsura umubano mwiza n'ibihugu byo muri aziya y'epfo bemeza ko ibyo bigamije no gukoma imbere ubukaka bw'ubushinwa bwari butangiye kwigaragaza muri ibyo bihugu nk'igihugu kiri ku isonga mu bikorwa by'inkingo ku isi ubuhinde burashaka gufata umwanya wa mbere mu gukwirakwiza inkingo zihendutse z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ikigo cy'ubuhinde cyitwa Serum Institute cyafatanije n'icyo mu bwongereza AstraZeneca mu gukora urwo rukingo mu minsi mike ishize rwagejejwe mu bihugu birimo Bhutan, Nepal, Bangladesh, Maldives, Myanmar, ibirwa bya Maurice na Seychelles. Nyuma y'iminsi mike Ubuhinde butangiye gahunda yo gukora urwo rukingo imbere mu gihugu bugiye kohereza inkingo za COVID-19 no muri Sri Lanka na Afghanistan. Gusa Pakistan, igihugu gifatwa nka mukeba w'Ubuhinde nubwo cyemeje ikoreshwa ry'inkingo zikorwa na AstraZeneca, ntikiragaragara ku rutonde rw'ibihugu Ubuhinde buzatangamo izo nkingo. radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke ku mugabane wa afurika aho muri uganda umunyapolitiki utavuganwa n'ubutegetsi robert kyagulanyi uzwi nka bobi wine asaba abaturage kumushyigikira bagahakana intsinzi ya perezida museveni aheruka kwegukana mu matora y'umukuru w'igihugu uyu munyapolitiki waje ku mwanya wa kabiri mu ibarura ry'amajwi ashyigikiwe ahanini n'urubyiruko rwo muri icyo gihugu rwiganjemo abadafite akazi iri jambo rye rije nyuma y'amatora ataramuhiriye rifite izihe ngaruka ku gihugu kikiva mu matora uganda irerekeza he nyuma y'intsinzi ya perezida museveni ibyo n'ibindi nibyo dukomeza kubaza bernard sabiti impuguke mu bya politike akaba n'inararibonye muri politike ya uganda bwana bernard sabiti umaze kuvuga ko abantu bafite imyaka mirongo itatu n'itanu kugarura hasi hari nayo perezida museveni amaze ku butegetsi aribo bashyigikiye bobi wine bagerwaho cyane n'ikibazo cy'ibura ry'amafaranga cyangwa amashiringi uko muyita aho ngaho muri uganda bwana bernard sabiti amashiringi ari he
amashiringi abayafite nabo banari mu sisitemu nangwa se bari mu butegetsi hano dufite ingorane nini ya ruswa urasanga abo baminisita abo banyapolitike aribo banafite amashiringi n'ababafasheho iyo ni ingorane nini cyane hano ya ruswa na perezida museveni wenyine nawe ahora ayomba ahora abivuga ngo ikintu cyamunaniye cyane ni ukurwanya ruswa arabizi impamvu rero ukaba wibaza uti niba koko yanga ruswa kuki adahana abo barya ruswa ukibaza rero wakongera kwitegereza ibya politiki ngaha ukanasanga ari bariya bamwitoroye nyine so ugasanga agize ngo abirukane bose abakunze gushinjwa kurya ruswa wasanga asigaye wenyine ntabwo ubundi ndetse agasanga ahubwo bamwe bari no mu nzu ye mu nda mu nda tukibaza uti none amaherezo ni ayahe ubwo ibihe bizaza mbega bya uganda fiuca y'iki gihugu nge ntabwo yoroshe gusobanura kuko ibintu bibaho ni ibintu biteganyije usanga igisirikare gifite ingufu nyinshi hano muri iki gihugu simpamya ngo hari umukandida ubasha guhagarara guhakanya museveni nubwo yaba atsinze igisirikare kitamushyigikiye ngo ashobore gutegeka iyo niyo ngorane dufite hano muri uganda ni ukuvuga rero ko uganda yamye itegekwa gisirikare n'ubu ngubu murabona ko ubutegetsi bukiri mu maboko y'abasirikare butazashobora kujya mu maboko y'abasivili
cyane rwose cyane rwose kuko nubwo ubasha kutababona umuhare hariya ngo bari gutegeka nangwa ngo ubasange ari ba minisita nangwa iki ariko ababizi twebwe tumaze igihe muri iki gihugu tuzi ngo ingufu ubutegetsi n'ubushobozi byose biri mu maboko y'igisirikare abasirikare benshi mu kampeyini bari gushaka amajwi iki gihe gishize babivugiraga no ku mateleviziyo no ku maradiyo bavuga ngo ntibabasha guterera saruti bobi wayini abarwanya iyo ntambara yabazanye mu butegetsi bo bafite purani yabo bahora babivuga aha ngaha nta n'ubwo babihisha so icyo ni ikikwereka ko buriya aya matora mbega ni nk'urwikuzo kwerekana cyane kwereka abazungu bakunze kuyamba igihugu n'amashiringi ngo harimo demokarasi ariko nk'uko ubizi nyine buri myaka itanu ni ukuja muri urwo rwikuzo rwo gutora ariko ababizi baba bazi ko nta mbindi kibasha kubaho iciye mu matora ntigishoboka tariki ntabwo ari aka kanya ndahari muri iki gihe dusubire gato ku bijyanye n'ubukungu ejo bundi hari ikiganiro nabonye Museveni akorana n'itangazamakuru ryo hanze ababwira ati uganda iri mu bihugu bifite ubukungu butera imbere cyane muri afurika mu bihugu bya mbere bifite ubukungu butera imbere cyane muri afurika ibyo namwe mutuye aho ngaho niko mubibona
ntabwo ari ukuriye rwose ngewe nkunze gukora mu data mu statistics ni umuntu w'imibare ntabwo w'inamba economics ibyo ntabwo ari ukuriye rwose uganda ni bimwe mu bihugu bikennye cyane munsi yose witegereje imibare iva mu united nations n'ibindi bitongore ngira ngo we perezida afite inkora akoresha kuvuga ngo uganda ni igihugu ikize ariko ntaho ari ukuri dufite hano abantu tuwenti fayive omusiti ibice makumyabiri na bitanu ku ijana ni abantu babarirwa mu bukene ubukene rero uko gisobanurwa hano ni umuntu udashobora kuba yabona ibyo kurya bimurisha ntabwo ibimubeshaho bingana na dora imwe ku munsi so ugiye kwitegereza ukareba iyo ntambara uwo mubare ureba ko abantu benshi hano ari abakene cyane ugiye ubukene ni bwinshi mu gihugu burakunukira no kukunukira ugiye mu byaro uba ureba hose aho uja so ibyo byo kuvuga ngo uganda ni igihugu gikize ibyo ababivuga baba bibeshya of course abakurikira imibare ko turabizi ariko nk'uko ubizi buri buri perezida akunze kuvuga ibyiza kuri we ibyo yibwira ko akoze ariko uganda ni ntabwo ari igihugu gifite ubukungu ubukungu ubasha kuvuga ko buhari mu ngeri y'ibicukurwa mu ngeri y'abashoramari ubundi baza aha ngaha ariko ruswa yo nkubwiye rero ubwo bukungu ntaho bugabanwa n'abaturage ba buri gihe bo mu gihugu buja mu maboko y'abantu bake cyane bafite abo bazi n'ababazi bityo nk'uko sisitemu mbega ikora niko sisitemu ikora aha ngaha
tugaruke noneho ku bijyanye no ku rwego mpuzamahanga museveni amaze gutsinda amatora mu buryo uvuga ko butagenze neza hari icyo bimutwaye hari umugayo azaba afite cyangwa azakomeza abe perezida nk'uko yari ari perezida
uko mbibona we ku bwe azahora avuga nk'uko ahoze avuga ko akunzwe n'abantu ko amajwi yabonye ari ay'abantu bamukunze niko akunze kubivuga abandi abazungu bakunze gushyira amashiringi menshi mu gihugu aha ngaha ab'amerika cyangwa se abo mu burayi aho uko njye mbitegereza abenshi ntaho bari ntaho yari yaba atama
narabarambira bari mu kinyarwanda yari yabarambira urakoze kuko nabo baba bafite interesi nangwa se ibintu nabo baba bashaka muri muri iki gihugu no mu karere katuvuge aka great lakes region nangwa muri afurika nabo baba bafite buriya baba bafite ibyo bashaka ntaho ari ukuvuga ko baba bohereza ubwo buyambi ku busa gusa wibuke ko igisirikare cya uganda kiri somaliya nitwe twabangiye koherezayo abasirikare icyo gihugu kitakandagirwamo n'umuntu wese kuko cyari igihugu giteganyije cyane feyiridi siteti dufite abasirikare bamwe bavuga muri central africa republic turi muri south sudan abasirikare ba uganda bariyo bafite ibyo bacondoza ibyo bareba ubwo rero nk'abamerika bo n'aba bazungu b'i burayi ibyo ni byo bintu baba bareba bakakora ikibaro bakavuga bati ahavuye ninde muntu wundi waguma kudukorera nka bimwe byari kudukorera nabo ntaho bapfa gukora ibikorwa batamangiye bitegereza uko ibintu bihagaze so abo baza of course bazaguma bayomba nk'ubwo yohereje abasirikare bakica abantu mirongo itanu na bane nk'uko byabaye buriya mu kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize barasohora ibyo bipapuro byabo bari bari kwamagana nangwa se kwangiriza kuvuga ko ibyo bidashyitse byakoze ariko nihashyira igihe bakomezemo bamushyigikira niko byahoze so simbona ko bari bagera igihe cyo kuvuga ko batamushaka cyangwa se bageze igihe cyo kuvuga ko batakorana nawe aracyabafitiye akamaro nabo so uko mbibona ntaho yari yagera igihe cya korosingi iriya rayini y'umutuku mbega
ariko unamurebye ku maso urabona ko atangiye kugira intege nke buriya ahazaza ha uganda museveni adahari mubona hashingiye kuri nde mu byegera bye
icyo kidutera ubwoba na cyane abitegereza iby'ubutegetsi bw'iki gihugu kuko nk'uko bivuze arakuze nubwo kitaba ari icyarega nta muntu uhoraho iteka nta muntu uhoraho iteka rero ingorane ihaba mu gihugu gifite sisitemu nangwa se inkora y'ubutegetsi idakurikirana demokarasi nangwa se idakurikirana kwishyura ukizana idakurikirana inkora y'aho wakavuze ko hari umuntu uzwi mu mategeko ko yashobora gufata intebe hagize ikiba ku mukuru w'igihugu ibyo biranditswe mu constitution yacu mu gitabo cy'amategeko ariko twabazi sisitemu uko ikora ntaho biramutse bibayeho rwose ntawe ubimwifuriza ariko hagize ikimubaho iki gihugu cyabamyeho ingorane nyinshi kuko niwe usa n'ihuzi ifatanyije ibice byinshi by'igisirikare ibice byinshi bya sosayete by'igihugu ibi bya politiki mbese niwe muntu umwe usa naho mbega afatanyije ibiremu byinshi ibiremu na cyane mu gisirikare aramutse hagize ikimubaho rwose wasanga habayeho ingorane kuko nta muntu uzi umuntu uriho wamenyeshejwe abantu weretswe abantu ko ari we washoka amugiriye mu mwanya noneho rero ukibaza uti bibaye bityo ubwo ni iki cyahaba kandi kuko igisirikare cya uganda kirateganyiye kiri kompuriketedi kirimo ingeri nk'icumi z'ibice byinshi hariho bariya bamurinda abo bita perezidenshi gadi burigade hari aba sipesho fosezi bano bo bakunze kohereza iyo ibintu byakomeye hari ideni bariya barwanye hamwe nawe muri za mirongo inani harimo bano batoya bindi gisirikare vuba aha abo bose baba bafite ba kamanda batandukanye bafite ibitekerezo byabo ariko ku bwa perezida kihari afatanyije nyine ibyo biremo byose nk'uko mbikubwiye ntaho hari habaho igikorwa cyo kuvuga ngo habayemo kwicamo ibice mu gisirikare ariko abaye atakihari nta gushidikanya mfite ngo icyo ngicyaha urabyumva
nta n'impungenge ni ingorane kabisa nicyo gituma rero abakurikirana abarwanirira ubutegetsi bwiza bavuga ko akwiriye gushyiraho icyo bita sakisesheni purani cyangwa se inkora iyo abantu bamenya ngo ni uku byaba abaye atakihari ukuntu igihugu cyagenda cyatera imbere ariko ibyo urabizi ntashaka kubivuga kandi abategetsi benshi bameze nk'abo muri afurika yose niko bifata baba badashaka kuvuga icyo cyama mbega badashaka kubivuga
baba badashaka kubivuga gusa hari aho byagaragaye muri afurika ko igitsure cy'umutegetsi hari ahantu kigera wenda nk'abantu bari kumwe bakaba bamubwira bati havesigaho byarabaye muri zimbabwe robert mugabe baramubwira bati urasa n'urengereye ibyo urimo urabibona biba muri uganda mu minsi iri imbere
aha dufite sisitemu itandukanye na zimbabwe na uganda ni igihugu giteganyije cyane simpamya ngo abo bari nawe hari uwa uwashyira ubwoba ngo ahaguruke amubwire ayo magambo ngo igihe kirageze uzeyigira ugende kuko ababigerageje bose ntaho byabaviriyemo ntaho byabaye byiza hari hariho umusaza wari mugenzi we cyane basomeye no mu purayimari sikuru hamwe bitaga eriya katekaya sinzi niba baba waramwumviseho batangiye ikibina hamwe cya nrm yari mugenzi we yashize nk'imyaka itatu apfuye uwo musaza yaje kumubwira ubwo yahinduraga itegeko ryamubuzaga kuba umukandida umurundi imirundi irenze ebyiri ari mu kuvana iryo tegeko mu tegeko nshinga aramubwira ati umuzeyi ibyo byo ukora ntari byo vaho uhereze abana bato uwo mugabo ibyo bamukoze na n'ubu abantu benshi baracyabivuga yaramugobye ari minisitiri ari na vayisi perezidenti wa kabiri bamubuza no gukora imirimo yari roya atangiye gukora ubwa roya barabimubuza byose yapfuye afite ndetse afite agahinda abenshi bagerageje kumubwira ba manyamushega barahari bari bagenzi be cyane yanze kubumviriza icyo ni icyerekana yuko n'abandi bakagize icyo gitekerezo cyo kumuha nk'ubwo bwenge nangwa se kumubwira nk'ibyo bareba ibyabaye kuri bagenzi babo nabo bakihorera
bwana bernard sabiti ukurikiranira hafi ibya politike yo mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri uganda reka tugushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze inshuti mwarimu duteze amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya n'aha tuyasoreje reka nshimire mwe mwese twari kumwe na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru fasel gabehu niwe wayegeranije jye mwumvaga ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese